iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo com mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
ku bakunzi ku banywanyi b'ijwi ry'amerika ndabasuhuje hano i washington kubera ikiza cya virusi ya korona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi radiyo ijwi ry'amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i washington barakorera mu rugo n'abanyamakuru bari hirya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse cyane cyane ikiganiro murisanga ntitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana n'abo muturanye mukomere cyane ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye edi rwema bamwe mu bakobwa n'abagore bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu gihe cya jenoside na nyuma yayo batangije ubukangurambaga bugamije kurinda no gukumira icyo cyaha babikora babinyujije mu bitabo bagenda basohora cyangwa mu biganiro bakora mu ruhame intego ni uko abategetsi n'abandi babishinzwe bahagurukira icyo kibazo n'ibindi birimo gufata abagore ku ngufu no gutera abana b'abakobwa bakiri bato inda ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bagore rivuga ko mirongo itatu na gatanu ku ijana ry'abagore bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina konsole nishimwe yarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ariko muri icyo gihe yakorewe ihohoterwa ririmo no kumufata ku ngufu yanditse igitabo yise test to the limit gikubiyemo ubuzima yabayemo muri jenoside n'uburyo yarokotse kinakubiyemo ubutumwa bw'icyizere konsole niwe mutumirwa wacu mu kiganiro muri isanga ikaze cyane konsole nishimwe murakoze cyane edi kunyakira ku kiganiro cyanyu urakoze nawe kuba wemeye kukitabira konsole nk'uko nari mbivuze ikibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abagore rishingiye ku gitsina gikomeje kwiyongera imibare igaragaza ko mirongo itatu na gatanu ku ijana ry'abagore hirya no hino ku isi bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina wabibayemo mu gihe cya jenoside ariko si mu gihe cya jenoside gusa ibyaha nk'ibyo bikorwa n'ibihe bitari ibya jenoside ibyo byaha birakorwa mu magambo make cyane tunyuriremo ubuzima bwawe n'uko ubufatanya n'icyo cyaha hanyuma unatubwire igikenewe gukorwa kugira ngo icyo kibazo gikumirwe cyangwa se bashobore kukirinda bangavu cyangwa se n'abagore muri rusange murakoze cyane ndagushimira nanone edi ko wantumiye muri iki kiganiro kandi tukaba tugiye kuvuga ku kintu kitoroshye kuvuga nzi yuko abakobwa benshi cyangwa wenda n'abagabo n'abagabo kuko nabo bahura n'icyo cyaha badashobora kuvuga bibagora cyane kubivuga ngewe biri mu mpamvu zikomeye zatumye nanabivuga kubera yuko benshi icya mbere nabonye ko ni icyaha cya mbereho wenda navuga muri make ku buhamya bwanjye jenoside iba nari umwana w'umukobwa mutoya w'umwangavu wari ufite imyaka cumi n'ine mbana n'ababyeyi banjye i karongi ku kibuye aho bita irubengera rero jenoside icyo gihe iba nta mu by'ukuri nari nishimye nk'abandi bakobwa bose mbana n'ababyeyi banjye n'abavandimwe banjye bari bane mu buhamya bwanjye ni uko muri jenoside nishe papa hanyuma bicana basaza banjye bari batoya mu myaka icyenda n'irindwi n'uwari ufite amezi cumi n'atandatu noneho nk'uko benshi babizi muzi yuko muri jenoside ifatwa ku ngufu ryakorewe abagore benshi muri jenoside bamwe babana n'ingaruka zabyo benshi mwarabibonye mu mibare bakunda kuvuga ko abageze nko ku bihumbi bibiri magana abiri na mirongo itanu ari bo niwo mubare washoboye kumenyekana w'abafashwe ku ngufu ubwo rero cyane cyane ni abatutsi kuko ni jenoside yakorewe abatutsi kazi noneho kenshi icyo gihe rero ntabwo barebaga abagore bakuru gusa n'abana b'abakobwa nabo babafataga ku ngufu yemwe n'abari bato cyane ku buryo iyo wabaga uri umuresikate cyangwa umuntu wacitse ku icumu kugira ngo ube umukobwa urokoke bitakubayeho byabaga ari ikintu kidasanzwe ni bake cyane bitabayeho ubwo rero nanjye nagize ibyago muri iki gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mfatwa ku ngufu n'umuntu nari nzi w'umuturanyi hanyuma rero kubera ko yari azi ko anafite n'uburwayi akenshi babikoraga no ku bushake kugira ngo bananduze n'umuntu n'indwara bafite abadamu benshi bararwana n'uburwayi bayita ngo hiv bayita mu kinyarwanda ngo
agakoko gatera sida agakoko gatera sida benshi babana nako ubwo rero si n'ibyo gusa hari n'ababyaye bafite abana bakuru ni ingaruka nyinshi mu by'ukuri zabaye ku badamu n'abakobwa nanjye ngo ngira n'ibyago nanjye nza gusanga n'abarwaye ako gakoko gatera sida nyuma ariko si n'ibyo gusa ubana n'izindi ngaruka nyinshi zihungabana no kubitekereza ibyakubayeho rero ngewe amahirwe nagize ni uko nuko nashoboye kujya ku baganga nyine bakuganiriza bakagufasha gukira n'iryo hungabana ukamenya n'uburyo bwo kuvuga n'ibyakubayeho rero nabonye ukuntu nafashijwe mbona n'inzira biciyemo ndavuga nti mbona noneho nkaba twaba tuva no muri no mu muco tudakunda no kuvuga cyane kandi noneho hakaba hariho na nuko nabo none hariho
akato n'ikibazo cy'akato akato ikibazo cy'akato cy'uko benshi n'akato gahari noneho bigatuma benshi badashobora kuvuga ibyababayeho rero ntiyemeza nk'umwana ndacyari muto ntabwo ndi mukuru cyane biragoye kuba uri mutoya nanone kuvuga ibyakubayeho ariko niyemeza ko nzaba ijwi ry'abandi nkagerageza kubafasha no ku no kuba n'uwanyumva akaba yagirirwa imbaraga zo kuvuga kuko dukeneye ko n'akato gasika ni byonyine ko n'iki cyaha gikomeza kiba n'ahandi henshi haba intambara atari no mu ntambara gusa no mu buzima busanzwe ugasanga umuntu yahohotewe ariko adashobora kubivuga ariko kugira ngo umuntu abirwanye ni uko akwiye kubivuga
konsole nishimwe ugarutse ku kintu gikomeye cyane cy'uko wagize amahirwe yo guhura n'abaganga ndetse n'abandi bagufashije kugira ngo si ukubyakira kuko kubyakira biragoye ariko ube watinyuka ugenda ubivuge kugira ngo unafashe n'abandi kugira ngo ibyo wanyuzemo bashobore kubyitwaramo nk'uko wabyitwayemo ariko si benshi bagira ayo mahirwe nk'ayo wagize
yego ndabizi ko atari benshi bayagira kandi noneho hari ushobora no kuba ubana n'umuryango nawo utanakwemerera no kuvuga akenshi bakakubwira ko ari ukwishyira hanze niko kenshi bavuga ngo wikwishyira hanze ugasanga noneho waguhemukiye niwe we nta kibazo afite ahubwo wowe ni wowe ugendana iryo kunwe kandi uwaguhemukiye ariwe wagakwiye kugendana iryo kunwe ugasanga wowe wahemukiwe n'uwo urigendana rero ntabwo nifuza ko umuntu wagiriwe gutyo ariwe wakagendana ipfunwe kuko nifuza ko byibura niba ugize n'imbaraga zo kuvuga ukagira n'uwo ubiganiriza nawe yaguha imbaraga akagufasha byibura gutangira iyo nzira yo gushyira n'ibyo bikomere ufite muri wowe
noneho hakaba n'ibindi bijyanye na abana b'abakobwa bahohoterwa n'abantu bakomeye ku buryo bituma bagira ubwoba bwo kubashyira hanze bagahorana iryo pfunwe naryo icyo gihe abana nk'abo wababwira iki
nk'abo bana ni ukuri ikintu nababwira ntibagire ubwoba biragoye iyo umuntu ugufiteho nk'imbaraga agushyiraho n'imbaraga akubwira agutera ubwoba ashyiraho iterabwoba ry'uko nubivuga uragira izindi ngaruka zindi icyo nabwira abana nk'abo ni ukugira imbaraga ukagira umuntu wizera byibura ukagira umuntu umwe wegera kuko hari hari ahantu henshi ushobora kwegera bagufasha ugatinyuka ukagira umuntu ubwira akagufasha nibura kuvuga kuko abo bantu nk'abo bakwiye kuvugwa tugasa n'icyo cyaha kigatwika ntigikomeze no kuba ku bana batoya cyane ko bigenda byiyongera kandi igihe tugezemo ubona byagakwiye kugabanuka ariko ukuri mu by'ukuri kuvuga nicyo kintu gikomeye cyane nagira inama umwana nko kugira imbaraga akagira umuntu abibwira yizeye hanyuma nawe akamufasha kugira ngo arege uwo muntu niba uwo muntu ashyirwa imbere y'ubucamanza bw'icyo cyaha yakoze kuko abantu nibadahanirwa kuri iki cyaha bakora tuzakomeza kibeho
hanyuma konsole wari uvuze ku bintu bijyanye n'ibibazo bishingiye ku kato ibibazo bishingiye ku muco ibibazo bishingiye ku babyeyi ahanini umuntu yibazaga ko ibi bishobora kuba mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ko ibibazo nk'ibyo ahanini bireba abagore bishobora kuba bitaboneka mu bihugu byateye imbere aha natanga urugero nka leta zunze ubumwe za amerika ariko siko bimeze hari abagore benshi bagiye batanga ubuhamya bw'ibyababayeho ahubwo ugasanga n'izi sosiyete tuvuga ko zateye imbere aho kugira ngo zibafashe ahubwo zirimo zirabatuka zirimo zirabashyira mu kato noneho hagakoreshwa n'imbuga nkoranyambaga kwibasira abo bahuye n'ibyo bibazo niba mu bihugu nka leta zunze ubumwe za amerika abagore badashobora gutinyuka ngo bavuge ibyababayeho inzira iracyari ndende rero mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere yego nk'uko bivuze ni ukuri inzira iracyari ndende mu nzira rwose inzira iracyari ndende nko kubona no mu bihugu nk'ibi dutuyemo nabwo hakiriho ku bahuye n'iryo hohoterwa no kubuzwa kuvugwa nk'ubu noneho byose bisigaye binyura nko ku mbuga nkoranyambaga biragoye cyari inzira ndende ariko nanone ntabwo dukwiye gutwika intege kubera yuko hari hari abantu mu by'ukuri bahari bafite si no kuvuga ngo ngo ni abadamu gusa bakangurira abandi kuvuga n'abagabo barahari benshi rwose babivuga mu by'ukuri ni ukuvuga ngo igihe ubonye umuntu agize imbaraga zo kuvuga umuhe ukomeze umuhe imbaraga umufashe kuko akenshi iyo iyo umuntu ari kuvuga akurwanya aba yongera n'ibikomere bikurimo n'imbere noneho ni ukuvuga ngo niba abantu bo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere babona hino n'ibi bihugu byateye imbere bikigoye bishobora no guta intege n'abandi bashakaga no kuvuga ariko ntibikaduta intege mu by'ukuri abantu ni nayo mpamvu umuntu akomeza avuga kugira ngo nibura abantu bagire imbaraga kandi noneho iki cyaha uwagikoze agihanirwe abone yuko hari n'ingaruka z'ibyo yakoze kuko nihatabaho guhana mu by'ukuri bizakomeza bibeho kandi ikindi kigoye ni uko habaho kenshi n'ikintu gikunda gutera gikunda gutera n'abantu kutavuga cyane cyangwa baba badashaka gukomereka rimwe na rimwe nabo ngo bakomeze bakomereke kubera yuko hari igihe wenda hari n'amagambo mabi amagambo mabi amwe avuga wenda akubwira ngo ni ko wenda hari wenda wowe wari wabigizemo uruhare kandi mu by'ukuri nta uko byagenda kose nta muntu ukwiye guhohotera umuntu ngo ngo kubera yuko ngo uruhare yabigizemo nta muntu nta muntu wagakwiye kubikora nta n'impamvu yagakwiye kuba ifite ubusobanuro buhari bwo kuvuga impamvu waba wakoze icyo cyaha bwagombye kuba buhari rwose abahanga mu bijyanye n'imibanire y'abantu bavuga ko abantu bahuye n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo nk'ibibazo abagore batandukanye bagenda bahura nabyo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ibintu bijyanye no gutegwa amatwi ni ibintu bikomeye cyane mu mikirire y'abantu yego icyo ni ikintu gikomeye cyane gutega amatwi nicyo kintu cya mbere cya mbere umuntu yakorera undi mu by'ukuri kuko bigufasha bigufasha kuvuga ikintu cyari kikuremereye kandi iyo umuntu aguteze amatwi birakorohera cyane kumva wumva uhambutse kandi noneho ukumva uraruhutse no ku mutima ni ikintu gikomeye cyane umuntu yakorera ni gifti niyo navuga ngo ni wenda mu kinyarwanda sinzi nabyita gifiti ni nk'impano ikomeye waba uhaye uwo muntu wahuye n'ikibazo nk'icyo giremereye ku mutima we konsole ni ishimwe ni umunyarwandakazi warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane akaba yaranakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse byaje no kumuviramo indwara abana nazo niwe mutumirwa wacu rero ariko kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi ry'amerika bifuza kugira ibyo bakubaza kuri iki kibazo ahanini gishingiye ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore ariko ugasanga nta bikorwa kugira ngo ribe ryakumirwa cyangwa se ngo rihagarikwe eric wiriwe neza uri hehe n'ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye ndashaka kumubaza nyuma y'ubwo bukangurambaga arimo kugenda akora no kugenda avuga muri bimwe byamubayeho mu mateka yiwe abona hari ikintu kirimo gukorwa ese nk'uko twifuza abona byarageze ku rwego abishaka benshi ikibazo ndashaka kubaza murakoze nawe turi kumwe urakoze cyane eric reka dufate na jean claude kugira ngo konsole abasubirize rimwe jean claude wiriwe
wiriweho uri hehe
ni kigali mu rwanda ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye nagira ngo mbaze uwo mutumirwa urabona ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ubundi riracyagaragara kenshi cyane wenda nkunze kubibona mu cyaro ukabona nk'umwana w'umwangavu arahohoterwa n'umuntu umuruta amukuye mu mashuri amutesheje amashuri ugasanga ukamuruta anamurusha wenda n'ubushobozi akenshi ibyo bintu uwo muntu wamuhohoteye arazinzikanya umuryango we ntihagire umuntu wabasha kumukurikirana cyangwa se umuntu wakamuvugiye ugasanga uwo mwana avukijwe uburenganzira bwo kwiga avukijwe amahirwe yari afite mu buzima kubera umuntu runaka ubimukoreye murusha ubushobozi cyangwa se nta n'uwo yabona yamuvuganira mu rwego rw'intara ni ubuhe buyobozi baba bamaze kuhageza muri ubwo bukangurambaga amaze gukora ni ubuhe buyobozi bwaba bwabasha gukurikirana nk'uwo mwana w'umwangavu wari ugeze aho agera yiga agahura n'ihohoterwa nk'iryo ngiryo murakoze ni icyo kibazo cyanjye jean claude gusa nibutse nkwibutse n'abandi bumva radiyo ijwi ry'amerika ni uko konsole ni ishimwe ni umunyarwandakazi utuye muri leta zunze ubumwe za amerika ubukangurambaga bwe ahanini abucisha mu biganiro mu ruhame cyangwa se no mu nyandiko zirimo n'igitabo yanditse agenda asohora sinibaza ko hari ubukangurambaga bukomeye amaze gukorera mu rwanda ariko nawe ndamuha umwanya kugira ngo abasubize konsole ibyo bibazo bya eric na jean claude
ikibazo cya mbere wanyibutsa neza icyo yavuze eric yabazaga ngo mu byo umaze gukora ese hari icyo ubona kimaze gukorwa wafata nk'aho kikunoze cyangwa se urabona hakiri urugendo
reka arakoze kubaza icyo kibazo uko mbibona nkurikije igihe natangiriye mvuga mu by'ukuri wenda nko nko ku ruhande wenda rw'abanyarwanda muri rusange maze kubona yuko hari abantu bakeya batangiye kujya bavuga kandi noneho no mu rwanda hari abantu numva batanga n'ubuhamya akenshi iyo nsigaye mbibona ko hari ikintu ibyo ari byose hari ikintu gito cyahindutse kuko abantu bagenda batinyuka gahoro gahoro ku gutanga ubuhamya n'ubwo ubona biba bikibagoye ariko haracyari nanone inzira ndende yo kuba kubera yuko kenshi usanga n'ubundi n'umuntu watanze ubuhamya ntabwo agira ntabwo usanga haracyari cya kintu barya bakita ngo cy'akato haracyari ikintu cy'akato ku buryo usanga akenshi ubona bisiguyemo ariko hari inzira ntoya hari ikintu mbona cyahindutse gitoya kuko ubona ibyo ari byose gahoro gahoro abantu batinyuka kuvuga ibyababayeho cyangwa bibabaho kuko kenshi usanga hari abantu baba bagikorerwa iryo hohoterwa aho baba mu miryango cyangwa wenda n'abakoresha babo bitewe n'ahantu hose aba ari kuko kenshi biba ahantu hose hatandukanye mbona hari gato hari ikintu kigenda gihinduka gahoro gahoro niyo mpamvu usaba buri muntu wese mu by'ukuri kugerageza kumva umuntu ugerageje kuvuga kandi noneho hakabaho no kuvugira cyane wahohotewe bakamutera imbaraga hagakurikirwa cyane cyane hagashyirwamo imbaraga zo kurwanya cyane uwo muntu no guhana no kuvuga ko uwo muntu wakoze icyaha akwiye guhanwa uwo kenshi usanga uwakoze icyaha atibandwaho cyane ugasanga ahubwo uwakorewe icyaha ni ukomeza kuba ababaye cyane ugasanga na nyuma yaho ingaruka ziracyakomeza kumugiraho ikibazo gikomeye cyane mu buzima bwe niyo mpamvu mba nkangurira umuntu wese ugerageje kumva uvuze amuhe amuhe imbaraga rwose amujye inyuma cyane kuko nabyo birafasha icyo kibazo icyo gisubizo cyawe ndibaza ko gisubije n'ikibazo cya jean claude wavugaga ko ibibazo ahanini byigaragaza cyane mu giturage aho abantu bakuze cyangwa se abantu bakomeye usanga bagira ibyo bakora kandi ntihagire ingaruka zibabaho
cyane urabibona nkunda kubibona cyane nko mu giturage usanga biragoye cyane kuko kenshi no muri usanga nk'uwakoze icyaha ubona nta muntu adakurikiranwa bihagije noneho ugasanga noneho abandi haracyariho nabivuzemo akato uwakorewe icyo cyaha ariko nyine mu muri haracyari inzira haracyari inzira ndende mu by'ukuri ariko gahoro gahoro ku bukangurambaga twese tuvuga aho turi hatandukanye haba abari mu biturage haba ari n'abandi mu mijyi ahantu hatandukanye mu by'ukuri hazagira ikintu gihinduka kandi ibi ni muri rusange mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane w'isi ku mugabane w'isi aho ariho hose kandi noneho hakatwika n'ikintu cyo kuvuga ngo ngo ntabwo wavuga ngo ngo hari ibyo udakwiye kuvuga kuko hari ikintu cy'umuco rimwe na rimwe byo mu mico umuntu avuga ngo ngo ntukwiye kuvuga ngo ngo hari ibintu udakwiye kuvuga ngo ntukwishyira hanze oya ntabwo ari byo ntabwo ari byo kuko akenshi ibyo ngibyo ni ibituma nanone n'umuntu ahera mu gahinda ni imiti itari myiza ni ibintu bitari byiza hari ibintu bikwiye gucika no kwigisha abantu hakwiye no kubaho no kwigisha abantu ibintu bimwe na bimwe kureka biri mu muco bituma rimwe na rimwe ibyatubayeho bikomeza kutugiraho n'ingaruka urakoze konsole nishimwe kuri telefoni mfite na ntezimana wiriwe
niyo neza igurwe na muraho muraho uri hehe
i kigali mu rwanda hano mu karere ka nyarugenge mu murenge wa muhima ikibazo cyawe
murakoze cyane ndamanza nsuhuze na konsole umutumirwa w'uyu munsi ku ijwi rya amerika ntarakumva
noneho nje nari ikibazo n'igitekerezo ariko ndamanza mbaze ese ko umuryango wa ibuka tuzi neza ko hari ari kimwe mu bibazo uraje nshinga ko hari abahuye n'icyo kibazo batanga ubuhamya bikarangira ntacyo babafashije ni ubuhe bukangurambaga babaha kugira ngo nabo babashe kwitabwaho n'abandi akenshi rimwe na rimwe twagiye twumva hari abantu bagiye bahura n'icyo kibazo cy'ihohoterwa muri jenoside ariko kugeza n'ubu bataragira icyo baba bafashwa na komisiyo ishinzwe kurwanya jenoside mu rwanda bo ni ikihe kintu ni ukubera iki ese babuze ubavuganira ko akenshi barababaje ahenshi hirya no hino mu gihugu turabyumva biriho nicyo kibazo cya mbere nagira mubaze noneho igitekerezo ngewe mfite ukurikije uko imibare igenda igaragara muri iki gihe y'abana b'abangavu bagenda batwara inda akenshi biraba ariko barabihishira kugira ngo bizamenyekane ni ikibazo leta y'u rwanda yarabihagurukiye by'umwihariko ibifashijwemo na migeprofe ndetse na minisiteri y'umuco ariko ni ikibazo haracyari ikibazo gikomeye cyane kugira ngo bagaragare n'abagaragaye usanga ari umwe ku ijana cyangwa se bakamukurikirana mu minsi mikeya agataha akava muri gereza hazakorwa ntezimana wenda nawe wagira igitekerezo utanga muri iki kiganiro kuko ni ikiganiro cyitwa murisanga ibyo ngibyo uvuze bijyanye no guhishira ubona impamvu ari iyihe n'iki cyakorwa
impamvu impamvu akenshi na kenshi cyane cyane mpereye nko mu nzego z'ibanze hari igihe wenda nk'uwahuye n'icyo kibazo abivuga bikarangirira aho ngaho hasi mu nzego z'ibanze ntihagire umurusha ijwi ngo arizamure arigeze mu nzego zo hejuru zikomeye n'iyo bibaye wenda hari nk'imfashanyo babageneye ndakeka benshi zitabageraho kandi ndizera abenshi rwose mu gihugu cyacu bafite ikibazo kimeze gutyo ahubwo icyakorwa ni ukubegera bakegera abo bavandimwe bagiye bahura n'ikibazo hari abana bagiye bavuka ku babyeyi nyine kubera ihohoterwa muri jenoside abo ngabo harimo abatarigeze bajya mu ishuri ngo barirangize cyangwa hari n'utarigeze ajya mu ishuri ngo arangize kwiga cyangwa se hari n'utarigeze arijyamo na rimwe ariko hari n'uwarigiyemo akagarukira muri segonderi gusa bikarangira ese kubera iki bo badakwiye kwitabwaho ngo babarihire na kaminuza nk'uko abandi babigenza nabo kuko bahuye n'ikibazo gikomeye cyane urakoze ntezimana konsole byinshi muri ibyo bibazo ntezimana baza byasubizwa n'inzego zikurenze zirimo leta zirimo ibuka ndetse na komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside ariko hari ikintu yagarutseho avuga ngo abatangabuhamya baragenda bagatanga ubwo buhamya bwabo ariko bikarangira nta gikozwe icyo nibaza ko ari kimwe mu bice intege abandi nabo bakabaye bajya gutanga ubwo buhamya
nibyo ibyo avuze ndabyumva cyane ariko buriya na cnlg kumva barumva ikiganiro mu by'ukuri nabo bazagira ikintu babivugaho mu by'ukuri nkurikije ariko hari n'ibyo bakora hari hari hari ibyo bakora bikomeye nanjye nshima cyane byo gufasha abantu ariko nanone iyo iyo habayeho kuba hatahanwe cyane rimwe na rimwe abakoze icyo cyaha nk'uko wari ubivuze ntabwo bica intege rimwe na rimwe ushaka kuvuga n'uwari kuvuga nawe byamubayeho kandi mu by'ukuri haracyari inzira ndende yo gukira cyane cyane nk'ibyo mwahoze muvuga by'abana bavutse ku ihohoterwa muri jenoside abenshi iyo nabo babana n'ihungabana nk'uko ababyeyi babo nabo bahungabanye hakwiye mu by'ukuri nk'uku kuvuga kwacu turanagerageza mu by'ukuri ndabizi ko na avega n'izindi oruganizasiyo zigerageza kubegera abo bashoboye kwegera ariko ni ibintu bikwiye kuzakomeza kandi nabo nibumva ubuhamya bazagerageza mu by'ukuri gukomeza hamwe twese tuzakomeza tugerageza kuko ndabizi ko ari inzira ndende hari ariko mu by'ukuri hari ikintu bakoze bakora ni ukugerageza hari inzira ndende hari abababaye ndabizi iki ni ikibazo mu by'ukuri gikomeye kandi twese hamwe dukwiye gushyiramo imbaraga kugira ngo dufashe bagenzi bacu mu buryo bushoboye kandi noneho n'ababikoze nabo bashyikirizwe ubutabera biranagoye kenshi kuko hari hari ikintu njya nkunda kuvuga cyane hari nko muri jenoside hari nk'umuntu utarigeze yica abantu ngo afate umuhoro wenda agende yirwe yica abantu buri munsi ariko noneho akaba yarahishe nk'umuntu muri jenoside akenshi hari abantu rero njye niganiriye nabo bahishwe n'abantu abo bantu bazi yuko ari abantu muri sosiyete nyine bagize neza bahisha abantu bakabagira neza ariko muri jenoside agahisha abakobwa no mu kumuhisha kwe akamufata ku ngufu kandi noneho umukobwa ntashobore kuba yajya hariya ngo avuge ngo yamfashe ku ngufu kandi azwi nk'umuntu wagize neza wahishe umuntu rero ibyo urumva icyo gikomere cyo kubona umuntu agenda ariko nanone bitari bushobore kubivuga ko uwo muntu yaguye mu kintu hari abo tuganira rwose babimbwira ati ntabwo nzi ko nabivuga ariko ndamubona buri munsi
yanagarutse kuri iki kibazo kijyanye no guhishira ikibazo kirakomeye ariko hariho guhishira
guhishira nacyo ni ikintu kibi cyane guhishira bibaho cyane ku buryo ariko ni ikintu gikwiye gucika niba hari n'umuntu uri kumva iki kiganiro azi yuko hari umuntu ahishiriye wafashe umuntu umukobwa ku ngufu cyangwa wenda n'undi w'umwana cyangwa n'ikindi gihe kindi mu buzima busanzwe yumve yuko ari gukora icyaha gikomeye cyane kuko nawe ubwe ni umufatanyacyaha ni umufatanyacyaha yumve yuko kwica ubuzima bw'undi akomeza ababaza wa wundi wakorewe icyo cyaha nta kintu bimumarira nawe nawe ubwe umutimanama w'umubwire areke mu by'ukuri agire ikintu akora ntakomeze kuhishira uwo muntu wahemukiye hanyuma konsole hari undi watwandikiye ku rubuga rwacu rwa facebook yitwa kaneza aida sharifa yagize ati bisigaye biteye ubwoba muri kino cyumweru hagaragaye ibikorwa bibiri byo gufata abakobwa ku ngufu ngo ababikora bagahita babica ngo hari umwana w'umukobwa w'imyaka cumi n'itandatu wafashwe ku ngufu abamufashe ku ngufu barangije baramwica agaragaza ko ari ikibazo gikomeye cyane ahanini gikwiriye ko inzego zibishinzwe n'ubwo ntizimana yavuze ko hari byinshi bakora ariko ikibazo kirakigaragaza ikibazo kirigaragaza cyane wumva n'ubwo ni ubugome cyane kuko ashaka gusiba ibimenyetso kuko azi yuko wenda uwo mwana ashobora kuba yaravuze ati nzabivuga ashaka kuzimanganya ibimenyetso ariko ababizi n'iyo umuntu yaba yitabye n'imana gutyo akaba yishwe byarangiye atari bushobore kuvuga akwiye kuba abantu babizi bakabivuga hakabaho n'uwo muntu akaba urugero rw'uko wenda n'uwakora uwatekerezaga gukora icyo cyaha nawe ngo anice n'uwo muntu afate umuntu ku ngufu amuhohotere narangiza anamwice niba habeho no kuvuga n'uwo muntu uwo ari we wamwishe ashyirwe ku mugaragaro anafungwe ahanwe anavugwe kugira ngo n'abandi barebereho y'uko niyo n'umuntu yaba yapfuye ariko ubutabera buhari bushobora kumuvuganira nubwo yaba atakiriho ariko nibura bikabera isomo n'abandi yuko aba badakwiye gukomeza gukora icyaha nk'iki ni ubugome bubi ntabikwiye gucika
konsole nishimwe urakoze cyane reka dufate abandi bakunzi b'ijwi rya amerika gaspari wiriwe neza
mwiriwe cyane
uri hehe egego ndi mu rwanda ikibazo cyawe
akabazo nashaka kubaza uwo mutumirwa karagira gati ko nabonye avuze ko n'ubukangurambaga buri no mu bitabo agiye yandika ese mu rwanda byaba bihari akaba yabisoma
konsole nishimwe gaspari uguma kuri telefoni kugira ngo konsole nishimwe agusubize icyo kibazo cyawe ahanini kijyanye n'igitabo yanditse cyiswe tesite tu de limiti gikubiyemo ubuzima yabayemo muri jenoside n'uburyo yarokotse kinakubiyemo ubutumwa bw'icyizere konsole
urakoze cyane gaspari igitabo kiraboneka ariko ndi kugerageza kugira ngo kiboneke muri library zose no mu bokisi z'i kigali no mu bitabo no mu byitwa gutya hari muri muri magazi zose zibamo ibitabo mu rwanda ni kugerageza kugira ngo hose kibe gihari ariko hari hamwe kiri nko muri kigali public library so mwagerageje ariko ndi gushaka kugira ngo kigere hose no kuzagishyira mu kinyarwanda bazashobora abashaka gusoma mu kinyarwanda bwo ndi kubigerageza kubikora kandi abafite ubushobozi bwo gukoresha ikoranabuhanga bashobora no kukigura kuri interineti yego yego kuri interineti wakibona rwose ababishoboye hariho hose kuri interineti wakibona gaspar urabyumvishe byumvise kandi murakoze urakoze nawe kuri telefoni dufite na daniel wiriwe ndi nyamasheke ruharambuga mu burengerazuba bw'u rwanda ni ikibazo cyawe
mbondagira mu mbariza umutumirwa Mm.
ko numva ba- bavuga ngo bafu barafatanya n'imiryango mu kurwanya inda ziterwa abangavu n'ibibazo bishingiye Ese ku wo- ihohoterwa rishingiye ku gitsina
Eh, ese mu by'ukuri ni- ni ingamba ki we yumva ku bwiwe ya- yafata kuko akenshi tumva babivuga barabivuga ariko mu by'ukuri hari- hari n'abantu mu miryango ababyeyi bakingira bateye abangavu inda Mm.
bigatuma abo ngabo ba- badatangwa bahanwe ese mu by'ukuri wehe n'iki bateganya by'akarusho bizaza bi- biri nk'umuti w'ingutu kuri icyo kibazo cy'abana bagiterwa abangavu muri iki gihugu cyacu cy'u rwanda urakoze cyane Ah, konsole icyo kibazo cya daniyeli ah, kaneza nacyo yagize icyo akivugaho avuga ko gutwara inda byabaye icyorezo kuko abana b'abakobwa basigaye batwara inda ku buryo buteye isoni mu muryango nyarwanda ibi nashimangira ko ah, n'ikigo gishinzwe iperereza mu rwanda cyangwa se gukora ubugenzacyaha rib ubwo cyajyaga mu nteko ishinga amategeko kuvuga kuri icyo kibazo bavuze ko bahangayikishijwe n'icyo kibazo ndetse n'umukuru w'igihugu ubwo aheruka ah, kuganiriza abanyamakuru nawe iki kibazo cy'abana bato batwara inda yakigarutseho yego ni ni ikibazo mu by'ukuri gihangayikishije kubera yuko um, ah, iyo abana bato b'abangavu kenshi iyo iyo uhohotewe gutyo kuko hari abantu eh, hari n'ikindi kintu mbona ah, kiriho ni uko iyo uri mutoya cyane nko mu byaro iyo wahohotewe hari kukumvisha ko ari wowe wabigizemo uruhare kandi uri umwana iyo uri umwana uba ugikura ukeneye ah, abakuba iruhande Eh, ntabwo ntabwo kuba uri umwana akaba ari wowe ushyirwaho ah, i- icyo ngicyo ko ari wowe witeye ibyakubayeho kandi ufite abantu bagomba kukureba ku iruhande aho kugira ngo wa wundi wa- wa- wakoze icyaha akurikiranwe aba ari uhanwa mu by'ukuri no kumvisha abana b'abakobwa ko icyamubayeho nta ruhare yabigizemo ni umwana ni- ni- ni- ni- akwiye yumve yuko atari um, a- atari we wa- wa- wabigizemo uruhare kuko aracyarerwa rero ntekereza ko hakwiye ari iki- ari ikibazo gikomeye umuntu wese ababyeyi mu by'ukuri nabo bakwiye kumva abana babo kuko hari ni- n'imiryango na- nayo itererana abana babo nk'umwana we akagira icyo kibazo cy'uko yatewe inda n'umuntu wamushutse wamu eh, wa- wa- wa- wamurebye ko ari umwana ariko akamugirira nawe akamutera inda mu by'ukuri bakwiye kubibona nk'ihohoterwa rikomeye cyane akumva ko umwana we yahohotewe ahubwo akamu aho kugira ngo abe ari we arenganya cyane ahubwo aka- agakora ku buryo nawe ashyiramo imbaraga z'uko ba- ba- ababyeyi bagafatanya bagashyiramo imbaraga zo kubona yuko bakwiye kurwanya ibyo ngibyo nabo ubwabo bagafasha abana babo bakumva ko abana babo bakwiye ku- kurindwa ko ababyeyi nabo nibabishyiramo imbaraga mu by'ukuri tekereza ko bizacika aho kugira ngo ahubwo barenganye abana babo cyane ahubwo babe iruhande eh, bafashe- babafa- bafatanye nabo ku- eh, kurwanya n'icyo kintu gikomeza kubaho cyane kuko kenshi abo bantu babikora bakwiye kurwanywa kandi ntabwo ari leta gusa ni na- n'imiryango abana bavukamo ntekereza ko ababyeyi bakwiye kwigishwa kumva yuko ugomba kuganiriza umwana wawe ukamwumva nyagira ibyo byago umuvuganire aho kugira ngo ukomeze umwongerere ibibazo Mm.
n'umutererano Mm.
hanyuma ku bavuga ko harimo n'ikibazo cy'ubukene Mm.
abo bo babwira iki
hari abana mu by'ukuri biragaragara ko kenshi um, akenshi bikunze bikunze kuba mu byaro cyane n'abana b'abakene kuko abenshi babi- babakoresha baba- bakoresheje amafaranga no kubashakisha ko ntacyo bafite ari bu- ari bumufashe wenda kwiga cyangwa wenda ari bumufashe ibindi bintu akeneye nabyo ni ikintu gikomeye cyane niyo mpamvu hakwiye kubaho kwigisha ababyeyi uko uganiriza umwana mu by'ukuri ukamuganiriza ukamenya umuhanda ukamenya ibibaho buri munsi nabyo ni ikintu gikomeye cyane nubwo waba uri umukene ariko ukamenya ko hakabaho ikintu cyo kumwumvisha ko afite agaciro kandi noneho ukamubira iruhande akayagenda yumva nawe afite agaciro n'aho ariho hose ko nta muntu wagakwiye kumugitira mu gishutisha nubwo nubwo adafite adafite ubushobozi ariko nawe ubwe yaharanira kugira ikintu abona we ubwe ashyizemo imbaraga ariko nta muntu ukwiye kumuhohotera muri ubwo buryo ngo amukoresheje ntekereza ko ari kwa kundi ababyeyi bakwiye gushyiraho imbaraga zo kuganira n'abana babo mu rugo buri munsi ukamenya ukamwigisha n'ubuzima ukamuganiriza ntekereza ko ikibura cyane ari ukuganira n'abana kuganira n'abana icyo ni kimwe ariko nanone hari ikoranabuhanga ry'iki gihe hari ibijyanye sinzi uko nabyita mu kinyarwanda peer pressure kubona abandi mwigana mugendana babayeho ndibaza gukurikirana cyane ibibera mu rwanda muri iyi minsi hari abitwa aba slay queens aho usanga buri mwana wese w'umukobwa ashaka kuba umuslay queen ibyo byo kubihuza n'umuco nyarwanda n'uko kuganirizwa kuko nabyo nibaza ko cyane cyane ibyo ngibyo bya peer pressure gushaka gukora ibyo abandi bakora urungano rwawe nabyo ari ikibazo gituma bamwe mu bana batandukira bagakora ibyo batakabaye bakora ariko bakabikora kuko bashaka kuba ku rugero rumwe na bagenzi babo nibyo biriho byahereye muri ibi bihugu nanone urabona ko bigenda bikwira ku isi yose ni urabona nk'uku mbuga nkoranyambaga niho akenshi cyane abana abajene abantu bari batoya cyane mu by'ukuri niho baba kandi wenda n'ababyeyi bamwe ntibanazi no kuzikoresha neza ntibanamenye n'ibihabera cyane nk'ibyo ni ikibazo gikomeye kubera umwe baba barebana nk'ibyo uri kuvuga bya tureyi kwini baba babona ari abantu bakwiye kureberaho bareberaho ko ari bo role marozi babo icyitegererezo cyabo ariko mu by'ukuri niyo mpamvu hakwiye ibiganiro bitandukanye byinshi nabyo biciye ku mbuga nkoranyambaga byigisha abo bana batoya ko mu by'ukuri hari uburyo bwo kubaho mu buzima utabayeho gutyo utitwaye gutyo ibyo ntabwo ari akamenya akagira n'iyo edikasiyo ivuye nanone kuko ariko nanone no kwiga kumenya aho ibyo basoma cyane niyo mpamvu zikoresha imbuga nkoranyambaga kuko nzi ko benshi ariho bari ugerageza no kubaganiriza ukagerageza no kujya no mu mvugo zabo kugira ngo ubagereho kuko kenshi iyo ubashyizemo imvugo yawe cyane z'igihe tutarimo ugerageza no kujya no mu mvugo z'iki gihe z'ukuntu bavuga kugira ngo ubegere cyane bumve yuko unabumva noneho ukabigisha uburyo bwo kwitwara neza no kwirinda kuko iyo utangiye kubajyana no mu mvugo ya kera ntabwo bashobora no kukumva ni byiza kubegera mu mvugo basobanukirwa neza noneho ukanabigisha no kuta no kumenya n'ibyiza bagakwiye gukurikira bumve yuko bakwiye kugira iyo puresha yo gukurikira abantu babigisha ibintu bitari ngombwa nk'ibyo atari ku buzima bumeze atari ko bagakwiye kubaho
konsole nishimwe ni umunyarwandakazi ni umwanditsi wahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu gihe cya jenoside akaba akomeje gukora ubukangurambaga hanini ahamagarira ababishinzwe kugerageza gukumira ibyaha no kurinda abana ibyaha bishingiye ku gitsina kuri telefoni dufite na evariste wiriwe neza
mwiriwe neza uri hehe
mbo ntabwo tuvugana ndi bukavu muri kongo yego ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye ndashaka kuvuga ku bantu b'abana batoya bashaka kugendana n'igihe tugezemo noneho bagasanga abantu babo b'inshuti zabo bakundana bamaze kubatera inda nta mwanya bagira wo kuvugana n'ababyeyi ugasanga uburyo babayeho bashaka kugendana n'igihe tugezemo aki- akajya- akaza kwireturuva yamaze gutwara inda ugasanga wenda yatwaye n'inda uwayimuteye atamuzi barahuriye mu hoteli bo nko ku kibazo kijyanye n'abantu b'ababyeyi bati- bategera abana u- ugasanga akenshi na kenshi nicyo gituma n'inda wenda ziyongera z'abana batoya ntibabigishe ugasanga n'abana bafite ubumenyi bukeya ntabwo aba azi ko agomba gutwara inda aba azi ko wenda aba ari mu ifete ibintu nk'ibyo ashaka kugendana n'igihe tugezemo agasanga yamaze gutwara inda ikindi kibazo nshaka kuvugaho nk'uwo mubyeyi w'umwanditsi nyine wagize ihohoterwa bamukoreye ihohoterwa akiri muto mu gihe cya jenoside usanga nk'abo bantu bakoze iyo- iryo hoho iryo kumuhohotera mu gihe cya jenoside bidegembya muri congo uko bashaka nta nta muntu ubakurikirana oni nta kibivugaho urenze imyaka nka makumyabiri n'indi irashize bidegembya nta muntu ubakurikirana sinzi twibaza niba oni buri imbaraga zo kubafata cyangwa habura iki
urakoze evariste ibukavu muri kivu y'epfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ugire umugoroba mwiza
sawa murakoze konsole gerageza usubize eh, kuri ibyo bitekerezo cyangwa se n'ibibazo bya evariste w'ibukavu Eh, mu by'ukuri ibyo barisa avuze ni ni ikintu ah, ki- kibabaje kandi ni ibintu bibabaje cyane kuba um, hari abidegembya mu by'ukuri muri ibyo bihugu nko muri congo barahari benshi nka- o- nka un oni Ah, mu by'ukuri na- niyo mpamvu tunavuga cyane iyo ngize amahirwe nka- nkajyayo kuvuga hari n'abandi um, ba- ba- babivugaho cyane bahuriwe n'iryo hohoterwa mu bindi bihugu bitandukanye nko muri irake muri za kosovo ahabereye za jenoside n'ahandi hatandukanye bagerageza mu by'ukuri kenshi turahura twese tugerageza ku- kubabwira kugira ngo nibura bagire ikintu bakora mu by'ukuri ah, hagire ikintu gikorwa nk'abo bahora bidegembya mu- mu- muri ibyo bihugu hagirirwe hagire ikintu gikorwa ariko haracyari inzira ndende no gukomeza umuntu a- a- avuga cyane cyane iyo abantu bari bahunze bakajya no mu bindi bihugu biranagoye cyane kugira ngo bafate cyangwa ba- ba- bi- bi- bageze ku- mu butabera ariko mu by'ukuri hakwiye gukomeza ubukangurambaga bwo kuvuga no gukomeza ku- kubwira ibihugu byose bibafite kugira ngo bamenye yuko ari ikintu ah, gikomeye ku ba- ku bahuye n'iryo hohoterwa ni- nabo bamenye yuko ubutabera buhari eh, bashobora no kubugezwa muri igihe igihe kigeze Mm.
bafashwe Eh, hanyuma mu bijyanye n'uburezi ah, mu- muri ibi bihugu byateye imbere usanga mu mashuri hagaragaramo abajyanama ah, bashinzwe kugira inama abanyeshuri Eh, bimwe mu bintu wenda ababyeyi babo badashobora kubabwira ah, cyane cyane bashingiye ku bijyanye n'umuco Ah, ubona uruhare rw'abo bajyanama ari ngombwa cyane cyane nko mu bihugu ah, bikiri mu nzira y'amajyambere cyangwa se ibihugu bigikomeye ku muco usanga ababyeyi hari ibyo batinya kubwira aba- aba- abana babo Yego. Eh, um, abakangurambaga abantu nk'abo barakenewe cyane mu bihugu byacu Eh, bikiri eh, ibihugu byacu birakenewe cyane kuko ah, umuco cyane usanga wiganza mu mu miryango mu miryango cyane kubera yuko hari nk'ibintu biba mutavuga yenda nk'urugero ah, kenshi iyo uri umu- mutoya usanga utarigishijwe uko umubiri wawe eh, umeze Eh, nu- akenshi ugaku- ugasanga ntabwo bakuganiriza ibikubaho uko ukura imyororokere yawe usanga nta- ugasanga noneho ntabwo icyo kiganiro kibaho cyane mu miryango noneho ugasanga umwana akenshi akuze atanazi n'umubiri we atanawuzi ntiyabiganiye n'ababyeyi be ahubwo hakaba ari ikintu cyo kugutera ubwoba ngo eh witonde ntihazagire ugutera inda ariko ntazi n'ibyo bamubwira ibyo ari byo gusa ugasanga habaho ikintu cyo kumutera ubwoba gusa ariko ntabeho ikintu cyo kumwigisha ngo baganire babivuge ibyo bivuga muvuge mu mazina ntabwo tuba mu mico yo kutavuga ibintu biri mu mazina ugatsinda rero cyane cyane kubitsinda byose ugasanga ntabwo umuntu ntazi n'ibyo avuga ibyo ari byo niyo mpamvu ubukangurambaga n'abantu nshimira n'abantu babikora ubu kwigisha abantu bakigisha ababyeyi uko bakwiye kuganiriza abana babo ku mibiri yabo n'uko bitwara biba biri ngombwa cyane birakenewe
konsole tugitangira ikiganiro wagarutse ku kintu kijyanye n'akamaro ko kubara inkuru cyangwa se kuvuga ibyakubayeho ukibitangira zimwe mu mbogamizi wari ufite ni nk'izihe
gutangira kubivuga mu by'ukuri ni ikintu nanjye cyamfashe igihe kinini cyane ni imbaraga byampaye imbaraga zikomeye cyane nk'umunyarwandakazi ariko imbogamizi zikomeye ni uko nakunze natekereje nanjye natekereje byinshi nk'umukobwa mutoya akenshi n'akato nabyo abitekereza nabyo ni ikintu natekereje mu by'ukuri nk'umuntu ukiri mutoya ariko nanone nubwo izo mbogamizi rimwe zazaga wenda no gutekereza ese nzashobora kubivuga nzakomeza kubivuga n'agahinda no kuba nzikira ibikomere by'ibyambayeho ndi gukira ibikomere kuko nabwo kubivuga nabyo ni ni ikintu cyamfashije gutangira gukira ibikomere nari mfite muri njye ariko ikintu gikomeye ni uko ntegeze ncika intege nicyo kintu nari mfite muri njye kudacika intege kudacika intege z'uko ntagiye kubyibura kuko nabonaga mu by'ukuri ndi umwe muri bake babivuga kandi banabyanditse ndavuga ntiye kugira imbaraga nkabivuga
uri muri bake batangiye kuvuga ibijyanye n'iki kibazo ukiri muto ariko nyuma tumaze kubona abantu batandukanye bagenda bandika ibitabo bavuga ubuhamya bwabo bavuga ibyababayeho ibi byaba bitanga icyizere
biratanga icyizere gikomeye kubona nibura hari abantu bari kujya bashobora niyo mpamvu bikwereka ko iyo umwe avuze atera undi imbaraga rero niyo mpamvu kuvuga biri ngombwa cyane kuko murafashanya ni uburyo bwo gufashanya hari icyizere nke gikomeye mbona hari hari mbona ko hari abantu bari guhambuka igihe gitambuka kandi nanone kubera n'ingaruka mu by'ukuri iyo iyo udasize icyo gikomere n'abakuvukaho nabo barakigira kuko bimaze kugaragara mu bushakashatsi ko ibikomere dushobora kubiha abatuvukaho rero ni ngombwa ko ukira icyo gikomere kugira ngo n'abakuvukaho batavukanye ibyo bikomere bikomeye cyane bituvuyeho
muri ubwo bukangurambaga mukora n'abandi bagenzi bawe mukorana umuntu yakwibaza niba hari igitekerezo cyangwa se wenda mwaranabikoze cy'uko mwajya mushyira hamwe mukagira nk'ihuriro aho mutangariza ubwo butumwa bwanyu cyangwa se n'ubwo buhamya bwanyu mukabugeza ku bantu benshi hari imikoranire mufitanye n'abandi bagiye bandika cyangwa se bakora nk'ibyo wowe ukora ngewe akenshi nkunda guhura n'abantu bo mu bindi bihugu dufite ihuriro duhuriramo tugahura tukaganira tukavuga no mu biganiro nkunda kugirana ibiganiro kenshi n'abantu bo mu bindi bihugu basuye na za jenoside tukicara tukaganira ihuriro rirahari ariko kubera inkangi ubumwe nk'abanyarwanda ntabwo kazi ntabwo biraba cyane uretse umwe twaganiriye ko dukwiriye kwegerana n'abandi tukagira ihuriro ryacu ku buryo hazabaho ikiganiro cyo kuganira nk'abanyarwandakazi kuko hari uherutse kwandika nawe igitabo avuga mu buhamya bwe yari musore afite imyaka icyenda ubwo rero tugerageza twaratangiye tugerageza gusa nkaho dushaka kubyongera kugira ngo tuzajya tubivugaho cyane turi mu biganiro bitandukanye aba ariyo aba aricyo tubitindeho cyane kurusha kurusha wenda n'ikindi kintu twaganira
hari gukorera gukorerwa ihohoterwa akaba kubyakira ko warikorewe hanyuma ukanatinyuka ukabivuga kugira ngo ube wabohoka bisaba iki bitwara iki n'iki wagira n'iyihe nama wagira abakiri muri iyo nzira yo kutabyakira kugira ngo babe banabivuga kugira ngo umutima wabo uruhuke
ndabizi hari mu by'ukuri hari benshi bakibana n'icyo gikomere kibaremereye kandi atashoboye no kuba yanabwira wenda n'umugabo yashatse kuko hari benshi bari bafite abagabo ariko akaba atashobora no kumubwira mu by'ukuri icyo gikomere afite ku mutima kandi umugabo akaba abona ko afite ikintu kimuremereye ariko adashobora atamubwira ariko wenda ntabizi ko ari nabyo rero biragoye ariko yo mu by'ukuri kugira ngo iyo uhambutse ukagira imbaraga inama nagira umuntu mu by'ukuri uri kumwumva waba afite iki gikomere amaranye imyaka myinshi ku mutima we kandi gishobora kuko kikugiraho ingaruka mu bintu byinshi bitandukanye no mu buzima bwa buri munsi kuko yo kiba muri wowe nta handitse ntabwo gishobora kugenda ari wowe kibamo kandi gishobora no nta nubwo kibugiraho ingaruka gusa gishobora kugiraho ingaruka abo mubana ni bose yaba ari umugabo wawe cyangwa n'abandi bakuri iruhande ni byiza ko wagira imbaraga ugahamba ukagira umuntu byibura uhitamo umwe ukamufungurira umutima nibura ukagira ugafungura umuryango wo gukira nibura icyo gikomere ukawufungura umuryango wo gatoya kugira ngo utangire uruhuke kuko ntabwo ntabwo umubiri wacu ntabwo uremewe kwikorera ibibazo biremereye igihe kinini ngo tubigendane igihe kinini ntabwo ntabwo ariko ntabwo ari ntabwo ari ko umubiri wacu uremewe kubaho uremewe kubaho kumva kwishima ukaryama ugasinzira ukumva umerewe neza kandi ufite uburenganzira uri kiremwa muntu cyaremewe kubaho wumva wishimye kandi ibyo byishimo uko undi abifite nawe ufite uburenganzira bwo kugira ibyo byishimo mu buzima ukumva nibura utuje ufite n'ayo mahoro muri wowe ukumva umeze neza ukunze n'ubuzima mu gihe ufite mu gihe runaka imana yaguhaye kubaho ku isi kosole nishimwe umunyarwandakazi umwanditsi yarokotse jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yanditse igitabo yise tesite tu de limiti gikubiyemo ubuzima yabayemo muri jenoside n'uburyo yarokotse kinakubiyemo ubutumwa bw'icyizere iki gitabo gishobora no kuboneka kuri interineti konsole nishimwe ndagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye radiyo ijwi rya amerika kugira ngo utuganirize uganirize n'abakunzi b'ijwi rya amerika murakoze cyane nanjye nishimye kandi n'abakunzi ijwi rya amerika ndabashimiye cyane kuba batuganirije nabo urakoze cyane konsole nishimwe ugire umunsi mwiza nshimire namwe bakunzi b'ijwi rya amerika hirya no hino ku isi mwaduhamagaye nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma rimasi karara wegeranyije ikiganiro muri studio ya karindwi washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuzihe